ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye mu rwego rwo kwizihiza umunsi mukuru wahariwe abategarugori ku isi ijwi ry'amerika irakira umwe mu basirikare bake bakuru b'u rwanda bafite ipeti rya koroneri nashishikariza rero bagenzi banjye kagira ikinyabupfura muri byose nk'umusingi w'indangagaciro z'umusirikare kandi bakagaragaza ko amahirwe igihugu cyatugiriye kikatwemerera gutanga umusanzu wacu mu kurinda umutekano n'ubusugire bw'igihugu atari ubusa colonel marie claire muragije imana umuyobozi w'ikigo horizon construction abagore bo mu mujyi wa uvira muri repubulika ya demokarasi ya kongo bizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore bamagana intambara ibera muri kivu ya ruguru hari ikibazo hariya mu noru kivu abibondo ibigabo abagore barapfa nabi uyu munsi turasenga imana idufashe turonge mahoro umwe mu bagore bitabiriye imyigaragambyo bakoze bambaye imyenda y'umukara mbahaye ikaze muri aya makuru ya nimugoroba ku ijwi ry'amerika mu gihe isi yose yizihizaga umunsi mpuzamahanga wahariwe umutegarugori mu rwanda imihango yabereye i kigali muri beka arena yitabirwa n'umukuru w'igihugu paul kagame radiyo y'ijwi ry'amerika aganiriye n'umwe mu basirikare bake bakuru b'abagore colonel marie claire muragije imana ubarizwa mu ishami rya gisirikare rishinzwe ubwubatsi n'ibikoresho akaba n'umuyobozi w'ishami ry'ubwubatsi mu kigo horizon construction colonel muragije imana arakangurira abagore bagenzi be kugira umuhate n'ubwitange nk'imwe mu nkingi zatuma bagera kure mu iterambere yaganiriye na eric bagira ubusa icya mbere wanyemerera nkabanza ngashimira umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u rwanda n'ubuyobozi bwa rdf bwatugiriye icyizere nk'abagore ndetse n'abagabo bagenzi bacu tukazamurwa mu ntera kuri jye no kuri bagenzi banjye numva ari intambwe ishimishije kandi numva na bagenzi bacu byarabashimishije bikaba rero ari intambwe ikomeye kandi ariko ifite n'inshingano zigendanye nayo nkaba navuga kandi ko icyo bisobanuye ari uko igihugu cy'u rwanda gitanga amahirwe ku banyarwanda bose yo gukorera igihugu mu nzego zitandukanye waba umugabo waba umugore ntahuhejwe mu kazi kose ushobora gutanga imbaraga zawe mu iterambere ry'igihugu muri rusange kandi ikindi nakongeraho ni uko bigaragara ko umurimo wa gisirikare udahari w'abagabo gusa natwe abagore dushobora gutanga uruhare rwacu umusanzu wacu kurinda umutekano mu iterambere ry'igihugu niba turi umubare urenze kimwe cya kabiri cy'abagize abaturage b'igihugu ntabwo iyo nshingano yo kurinda ubusugire bwacyo twayiharira basaza bacu abagore natwe dukwiriye kugaragaza ubushobozi no muri urwo rwego kugira ngo dutange ibyo dushobora mu mutekano w'igihugu cyacu ubundi ikidashidikanywaho inshingano mu rwego rw'umutekano ni inshingano twavuga ko zitoroshye ku mudamu ko batari kubabona mwambaye impeta bivuze ngo murubatse izo nshingano ziruhije n'inshingano z'urugo mubihuza mute
nibyo koko akazi ka gisirikare ni kimwe n'akandi kazi byose bisaba kwitanga ariko nanone bigasaba n'ubushishozi bigasaba no mu mutwe kumva ko izo nshingano zihari kandi ari wowe kuzikora ni umudamu wubatse ufite umuryango ufite abana bafite ibyo basaba buri munsi bakenera nk'undi mwana wese ufite uwo twashakanye tubanye numva rero kubifatanya ikigoye ni ukumenya uko wowe inshingano zawe uzishyira ku murongo ukaziha umwanya ukamenya ko umuryango ugukeneye ukamenya kuwuha umwanya wawo ariko n'akazi wakageraho ukibuka ko ugomba kugakora utizigamye ukitanga ugashyiramo ubushishozi ugashyiramo imbaraga zawe byose birakunda icya mbere ni ukumenya kubiha umurongo ukamenya igihe kimwe gikenewe hanyuma ukamenya n'uko kubifatanya bishoboka akenshi izi nshingano zanyu zigoye hari abazitangira ugasanga birabagoye wowe ni irihe banga wakoresheje kugira ngo ugere kuri uru rwego
urakoze kugera ku rwego ndiho bisaba ko udacika intege bisaba ko ugira umuhate akazi kose baguhaye cyangwa inshingano urimo ukaziha umwanya ukazikora neza ukabikora kinyamwuga kandi ugakorana ubwitange ugaharanira kuba indashyikirwa numva rero muri jye buri gihe mparanira ko naba indashyikirwa mu nshingano ntashingwa izo ari zo zose nkazikora neza n'umuhate mwinshi no kudatezuka kuri izo nshingano koroneri marie claire muragijimana ku munsi nk'uyu isi yose yizihizaho umunsi mpuzamahanga w'abagore uri umusirikare mukuru ibipeti bya koroneri niki wabwira abagore ku munsi nk'uyu by'umwihariko abo muhuje inshingano zo kurinda umutekano akazi navuga ko katoroshye ni inshingano koko zitoroshye ariko zinoroshye iyo ubishyizeho umutima icyo nabwira abadamu bagenzi banjye ni ugukora tutizigamye ni ugukunda umurimo tukabikora kinyamwuga kandi tukagira indangagaciro z'ikinyabupfura disipurine nk'uko duhora tubitozwa tukitangira akazi kacu n'imbaraga zacu zose tukagaragaza ubudashyikirwa mu mirimo yose tugenda dushingwa nk'uko abandi bagore mu nzego zitandukanye batanga umusanzu wabo mu iterambere nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka ibivuga umugore mu iterambere natwe iterambere ryacu umusanzu wacu tuwutanga mu rwego dukorera rero n'abandi bagore n'abatari muri rdf twese intumbero ni imwe niyo gutanga umusanzu wacu mu iterambere ry'igihugu kandi turabyiyemeza kuko n'ubushobozi burahari igihugu cyacu kigenda kibutuha mu nzego zose koroneri marie claire muragijimana turabashimiye kuri uyu mwanya mwigomwe mukagirana ikiganiro na radiyo y'ijwi ry'amerika urakoze cyane nyakubahwa eric
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima mugezwaho na eugene mukankurushi
iki cyumweru muri bungabunga ubuzima ukwezi kwa kabiri ni ukwezi kwahariwe ubukangurambaga kuri kanseri y'inkondo y'umura turaza kurebera hamwe umuhate igihugu cya zambia kirimo gukoresha mu guhangana n'iyi ndwara ikindi ese haba mu by'ukuri hari inyungu ya vitamine n'inyunganiramirire ku buzima turaza kubireba izi nkuru hamwe n'izindi turazigarukaho muri kiganiro ubungabunga ubuzima cya none ndabaramukije ndebujeniya mukankusi mbahaye ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima bayita rwica ruhoze kandi iza ku mwanya wa kane muri kanseri zibasira cyane abagore ku isi kanseri y'inkondo y'umura iterwa n'ubwandu bw'udukoko twitwa human papillona virus dukunze kwandurira ahanini mu mibonano mpuzabitsina nk'uko bitangazwa n'ishami rya oni ryita ku buzima oms abagore bagera hafi ku bihumbi magana atandatu na bane basuzumwe ubwandu bushya bwa kanseri y'inkondo y'umura muri bibiri na makumyabiri ni mu gihe abagore bagera ku bihumbi magana atatu mirongo ine na bibiri bapfuye bazize iyi ndwara kandi ijanisha ringana na mirongo icyenda ku ijana ry'abapfuye ni abo mu bihugu bikennye n'ibifite ubukungu buringaniye kanseri y'inkondo y'umura ishobora kwirindwa cyangwa kuvurwa mu gihe usuzumwe hakiri kare bwinshi mu bwandu n'impfu zituruka kuri kanseri y'inkondo y'umura bigaragara cyane muri afurika yo munsi y'ubutayu bwa sahara zambia iri mu bihugu bifite ubwandu bwo hejuru hejuru cyane kuri uyu mugabane wa afurika aho iza inyuma y'ibihugu bya eswatini na malawi abategetsi muri zambia bavuga ko buri mwaka abagore barenga ibihumbi bitatu basuzumwa bagasanganwa iyi ndwara kandi ko abagera hafi ku bihumbi bibiri bapfa ariyo bazize Karen Nakawara ikirangirira n'icyamamare mu itangazamakuru yarokotse kanseri y'inkondo y'umura mu myaka ine ishize ariko benshi mu nshuti ze ntibagize amahirwe nk'ayo yo kwirokoka yashinze kandi ayobora umuryango udaharanira inyungu witwa Tiri Sisters Foundation Zambia ugamije kurwanya kanseri y'inkondo y'umura no kugarurira icyizere abigiraho ingaruka n'abayirokotse uyu muryango kandi ushishikariza abagore kujya kwisuzumisha hakiri kare umuyoboro wa Nakawara wo ku rubuga rwa Facebook aho umaze kugira abawumukurikiraho barenga ibihumbi ijana na mirongo itatu unyuzwaho ibiganiro kuri kanseri akanawukoreraho ibijyanye n'ubufasha n'ubuvuzi Nakawara usanzwe ari na ambasaderi wa OMS ntaterwa isoni no kuvugira mu itangazamakuru ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina kuko ashishikajwe no kwigisha abaturage mu gihugu kigitsimbaraye ku mico ya kera kuri bene izo ngingo we are able to to to to to, to break the silence. Um, tubasha gutobora tukavuga kuri kanseri y'inkondo y'umura twifashishije abantu nkanjye n'abandi bayirokotse umuryango Tear Sisters ufite ayo ni amahirwe kuri twe yo kwereka abantu ko nubwo kanseri ari indwara yica ariko inavurwa igakira nk'uko bitangazwa n'ishami rya loni ryita ku buzima OMS kanseri y'inkondo y'umura ifata ku nkondo y'umura w'umugore hafi ya bose abarwara kanseri y'inkondo y'umura biboneka ko uburwayi buba buturutse ku kwandura udukoko twitwa human papilloma virusi cyangwa se hpv mu mpine virusi zizwi cyane ko zandurira mu mibonano mpuzabitsina iyo isuzumwe ikagaragara hakiri kare kanseri y'inkondo y'umura ni bumwe mu bwoko bwa kanseri buvurwa neza bugakira burundu rebeka siyambo ati warokotse iyi kanseri avuga ko yagize ubwoba bwinshi ubwo yasuzumwaga agasanganwa iyi ndwara mu myaka itanu ishize yashatse ubufasha binyuze mu muryango Tiri Sisters
mu muryango iyo umuntu asuzumwe agasanganwa kanseri biba bivuze ko uwo muntu agiye gupfa rero natekerezaga cyane ku bana banjye nsize ari imfubyi ntibyari binyoroheye na busa nta kiguzi na gito cyishyuwe ku buvuzi nahawe navuriwe ubuntu byaranshimishije cyane kuko nta mafaranga yo kwishyura nari mfite muganga Catherine Mwaba ni umukuru w'ishami ry'ubuvuzi bwa kanseri bwifashisha ikoranabuhanga ry'imirasire ya X ku bitaro bivura indwara za kanseri aherutse kubwira ijwi rya Amerika ko muri rusange umubare w'abarwayi bashya bakira buri munsi uri hagati y'ibihumbi bibiri na magana arindwi n'ibihumbi bitatu ku bwoko bunyuranye bwa kanseri muri Zambia hari ibitaro bimwe rukumbi by'indwara za kanseri ku baturage bagera kuri miliyoni makumyabiri Minisitiri w'ubuzima wa Zambia Silvia Masebo aherutse gutangaza ko bari muri gahunda zo kubaka ibindi bitaro bibiri bivura indwara za kanseri mu bice binyuranye by'igihugu muganga cuma njovu umuyobozi ushinzwe ubushakashatsi n'uburezi mu ishyirahamwe ry'abaganga bo muri zambia ashimangira ko hakwiye kongerwa ingufu muri gahunda z'ikingira cyane cyane mu bice by'icyaro ahari ubwandu bwinshi bw'indwara ya kanseri y'inkondo y'umura
dukwiye kwibanda ku gukumira iki rero nicyo gikwiye kwitswaho tugomba kumenya ko gukumira biza ku nzego zinyuranye hari urwego rwa mbere ariko kuri ubu tugomba kwibanda ku gukumira ku rwego rwa mbere n'urwa kabiri aho twibanda cyane kuyikingira iyi gahunda ikaba yaramaze gutangira abategetsi ba Zambia babifashijwemo n'ishami rya Loni ryita ku buzima OMS batangije gahunda yo ku rwego rw'igihugu ishingiye ku nkingi eshatu za Loni z'urugamba rwo kurandura kanseri y'inkondo y'umura ku isi gahunda ya Loni iribanda ku gutanga urukingo rurwanya agakoko ka human papilloma virus cyangwa se HPV kuri mirongo cyenda ku ijana by'abana b'abakobwa b'abanyazambiya gusuzuma nibura mirongo irindwi ku ijana by'abagore ndetse no kubaka ubushobozi ku buryo nibura mirongo cyenda ku ijana by'abagore basuzumwe bagasanganwa kanseri y'inkondo y'umura babona ubuvuzi
waba uzi igitera kanseri y'inkondo y'umura ni uko wayirinda niba uri umugore uhangayikishijwe bingana iki n'iyi ndwara ya kanseri ibi ni bimwe mu bitekerezo by'abatuye i Nairobi muri kenya kuri iyi ngingo
yego ndahangayitse kubera ko hari ibyago byinshi ko twe ab'igitsina gore twayandura kandi urwego rw'ubuvuzi ntirwabasha kutwitaho twese
birumvikana mpangayikishijwe na kanseri y'inkondo y'umura kubera ko nkunda ubuzima bwanjye kandi ntekereza ko ari ingenzi ku bagore kwita ku buzima bwabo bw'imyororokere icyizere kuri ibyo biragoye kuyivura birahenze cyane kandi turabizi ko tuba mu bihugu bikennye cyane
yego ndahangayitse kubera ko kanseri y'inkondo y'umura ari indwara irimo kwibasira abagore benshi kugeza ubu iyo urebye ku barwayi ba kanseri urasanga benshi ari abagore kandi kanseri barimo kurwara zifitanye isano n'imyanya myibarukiro nk'udusabo tw'intangangore inkondo y'umura ibintu nk'ibyo sinabihamya mu by'ukuri bitewe n'uko nta bushakashatsi ndayikoraho
mpangayikishwa na buri ndwara yibasira ubuzima bwa muntu cyane cyane ko iba ishobora guhitana ubuzima kandi ikiyongera kuri ibyo bijyanye n'ibibazo by'ubukungu turimo ishobora gusenya ubukungu bw'umuryango yego ikindi rero sinsobanukiwe niba hari umuti wayo cyangwa utaraboneka irampangayikishije cyane ntabwo nyizi neza kubera ko ntayikozeho ubushakashatsi ariko ndabizi neza ko ari indwara itandura
yego mpangayikishijwe na kanseri y'inkondo y'umura bitewe n'uko kanseri y'inkondo y'umura ari indwara yibasiye cyane abagore ndi umugore kandi umugore uri mu muryango mugari wacu ngomba rero guhangayika nibwira ko ibitera kanseri y'inkondo y'umura kenshi ari ubwandu tuvuge nka zimwe mu ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina kurwanya indwara zibasira umuyoboro w'igitsina nibwo buryo bwo kuyirinda ugomba rero kujya wisuzumisha kenshi kwa muganga
muganga fatanzwa nzinamarira ni umuyobozi uhagarariye umuryango ekapu muri zambia uyu muryango mpuzamahanga ukaba ufite icyicaro kuri kaminuza ya columbia muri amerika aratuganiriza kuri kanseri y'inkondo y'umura anadusangize zimwe mu ntambwe zatewe mu rugamba rwo kugabanya ubwandu bwayo mu bagore bo muri afurika
so uh, cervical cancer is uh, one of the most understood kanseri y'inkondo y'umura rero ni imwe muri kanseri ziganje kurusha izindi ku isi mu by'ukuri ikintu cya mbere gitera kuyirwara ni ukugira aho uhurira kenshi n'udukoko twa virusi twitwa human papilloma virus hpv virusi ya hpv yo ubwayo ifite amoko yihinduranyije ari hagati ya cumi n'atandatu na cumi n'umunani afatwa nk'ateza ibyago byinshi byo kurwara iyi kanseri usanga rero iyi virusi yandurira mu mibonano mpuzabitsina kandi mu busanzwe ubudahangarwa bw'umubiri ubwabwo buba bushobora kuyirwanya iyo ikiri mu byiciro bibanza mu by'ukuri nta bimenyetso igaragaza ibyo bishimangira impamvu yo kwisuzumisha bihoraho icyakora bitewe n'urwego indwara igezeho abagore bashobora kubabara mu gihe bakora imibonano mpuzabitsina kuribwa mu kiziba cy'inda bashobora se kuva bidasanzwe kuva cyane mu gihe cy'imihango bashobora no kuzana ururenda bidasanzwe hari zimwe mu mpamvu zishobora gutera ibyago byinshi byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura ibyo birimo kugira aho uhurira kenshi na virusi ya hpv gusa hari n'izindi mpamvu z'inyongera nko gutangira gukora imibonano mpuzabitsina bakiri batoya ku bana b'abakobwa aho aba bari mu byago byo guhura n'ubwandu bwa hpv bikanabaviramo kurwara kanseri y'inkondo y'umura ikindi ubwandu bwa virusi itera sida nabwo n'indi mpamvu ikomeye ishobora guteza ibyago byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura abagore babana na virusi itera sida bafite ibyago byikubye inshuro esheshatu byo kurwara kanseri y'inkondo y'umura ugeranije n'abadafite iyo virusi rero mu bijyanye no kwisuzumisha hari uburyo buhoraho bwifashishwa yewe no mu bihugu bifite amikoro aciriritse ikiganiro cyacu bungabunga ubuzima naha tugisoreje ku yandi makuru y'ubuzima inama zagufasha kumererwa neza ndetse n'ibiheruka kuvumburwa mu rwego rw'ubuvuzi gumana n'ijwi ry'amerika ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo tubewa akadomo komu wanadusanga no ku zindi mbuga zacu zitandukanye egisi fesibuke na yutube vewa radiyo yacu naho ubutaha mukomeze kugubwa neza kandi muharanira ko umunsi wanyu uwo ari wo wose uba uw'ubuzima buzira umuze mu masegonda make iraba ari saa kumi n'ebyiri n'iminota makumyabiri ku isaha yo mu rwanda no mu burundi tugeze ku kiganiro kombo tagisi
kombo tagisi kombo tagisi kombo tagisi mugiye gutega amatwi kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga bigari mugomba mwumvirize kombo tagisi tagisi yo mu karere k'ibiyaga binini munenda kusikiliza kombo taxi taxi ya grand lac
Shofe.
mesi unanishitula kabisa eh, mbona ulitaka tushatapa nyamu langa vitu gani oya si imodoka rwose mbabarugire vuba ngaho tugende shofe kuna kwa nini sushusha hata basi ile kimufuko kyako kwa msoni ambi shida ni nini ngira ngo se nibuka ko nikoreye igifuka reka ntura ariko rwose mbabare tugende Twende wapi?
utegereje iki ariko rwatsi imodoka ariko shofe Kile, mbabara sasa ndaenda na wewe naambia kwa unaenda eh? ifo kwanza unaniambia mimi sitaenda fasi kwanza unaniambia kuna kwa nini utagize bwa ngo tuvanga ni ugupfa rwose ubu napfa uko ubireba kora nk'umuntu utabara shofe tugende ibindi rwose ndabigusobanurira mu nzira tugeze imbere si mbabareba au kwa mwizi eh wongera reka none ngo nabo muzura pe na kwanza mko nini mule ndani ariko si- urabibona?
nionyeshe urareba ariko tugeze imbere rwose mungu wangu sasa kwa ni mufu ndio unaniletea Oya.
unaleta maiti hapa Oya, ni umupfuso urumva Eh.
namutwaramo hano ariko yari ko nawe nukavuga papa gutya.
nitokee mu gari yangu Ariko niba nkubeshye imbwa impeke akira n'amafaranga mba nyaguhaye we ntugira ngo ni umuntu w'umutekano twakira rwose hauko muuaji kweli burya we akora sasa joni uko nenda naangalangalia kila saa mudirisha uko unaangalia kama kuna mwana kufata mba nkubwiza ukuri bazi niambie kwanza ulifanya nini umva shoshe hari umugore ndimo gukwepa bikomeje kungenda anesha umutwe yigize umukozi wa duwane ahubwo nabonye ko hari umuntu ushaka kunyaka amafaranga ya ruswa ibase ngewe ngenyine ikintu ndimo kuzira ni iki ngo nuko ndi umunyamahanga
Ha?
atari kuzopera hivi vitu vyokuwa unaniambia kabisa hii habari zako zokuwa nipa haziende hata sawa haziko hata kleri kwanza niambie ni ule mama pale mekuna kena shuka ati imodoka vuba ndeba sasa situlie wewe unakuwa nini
shafi Uh, we are fine.
zimya iyo modoka nkumva ngaho hanyuma ubwire uwo muntu ari mu modoka yawe avemo ntigera ukubwira mada U- u- unaona mkoba wili hapa Bambi.
none se urashaka kunjyana he ntabwo rwose nakurikira umuntu ntazita ashwi ntabwo mva mwino modoka iki ni iki soma neza iyi ni karite yerekana ko ndi umukozi wa duwane sibyo ntubibona ubu rero urashobora kunkurikira kuko wamenya sibyo none sohoka hanze mvuze ngo sohoka ko mwanyibeshyaho rwose ngende umugenzi usanzwe pe shofe ariko wamumbwira yuko koko twihuta ahubwo mie nikwakwambilisha ukweli ifo nafanya venye ma, madamu iko naloba Sasa.
kabisa mistaki maprobleme Eh, oui mama uyu mugabo twamufatanye ibidandazwa bya magenda ariko ashaka guhunga ibihano ibi hano utamusohoye muri iyi tagisi yawe nawe uraba umufatanyacaha shuka papa kandi ngewe ndengana mba ngende uzuye ibisabwa byose kila mtu na muzigo wake papa shuka Oya, ahubwo urashaka kujya kunyiherana ngo nkuramo amafaranga kandi umfatira no- unziza ko ndi umunyamahanga unshaka hiki ugurura uyo mufuko wawe turabe ibirimo tugasanga bikubiye n'amategeko turakure kurengana fungula
ariko ahantu ni ni ku isi nsanzwe nzi cyangwa n'ahandi uburenganzira bwo gukora ingendo twisanzwe ntacyo ubuziho Eh, ngewe rero nk'umuturage wo muri aka karere ndi gukoresha uburenganzira twebwe dufite bwo gutembera twambukiranya imipaka tukambuka kandi dufite imizigo yacu nshaka ikiwo uburenganzira bwanjye ndabuzi n'ushaka wimaniki Eh, monsieur sasa ifo nanitokea mtaksi baba ulishasikia venye madame doniana anasema washobora komeza shofu nyugururira uwo muzigo wiwe ndi gusa ubu uri mu bicaba ariko sogea nisogelee pale Eh, shindwa
aha ibi ni biki Eh!
ibi ni biki mama ake na mama nzambe ibi ni biki wa mugabo we? ibi sibyo twariko turakubwira ko bidahuje n'amategeko make ningefika tuna kule mbele na mimi wananifunga hei shofe nawe koko ubwo wabinkora koko nistake kule kandi koko nikome twembi nge nawe turi umwe turi abanyamahanga hano rusange Wewe.
uyu wimpemukira ariko ngo unyitakane nawe noneho ema mesie ulijinidanga yako tu sana kabisa na hapo utasikia habari yako eh, kisha unaweza biashara vitaendelea eh, bila kufata sheria He, mama ake na mzara tate yangu we.
urasohoka cyangwa ntusohoka wa mugabo we?
mada mm, nako shofe Ah, usiniguse koma ibyo wese wandwanya ukamvuganira wa muntu we Ko- turi abanyamahanga dusangiye imiru Hii, nani mie huyu hapana hapana hapana hapana papa usiwaza seme jumi na wetu ko baetranger njo mi ntakuunga mkono siwezi kuunga mkono baranjyanya koko hata ikwe na wahapa na napasha fata sheria na mie nawe hata ikwe etranger ama ikwe etranger tutafasha fata sheria we data we
cyari ikiganiro kombo tagisi igikino mutegurirwa na la benevolensi ya grand lac kombo taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa kumi n'ebyiri na makumyabiri z'umugoroba kwenye radio voix d'amerique
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika muri kongo mu mujyi wa uvira bahimbaje umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore bamagana intambara ibera muri kivu iya ruguru mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo intambara iterwa n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu inkuru irambuye venaste gabo
aba bagore bakoze urugendo rw'amahoro n'amaguru baririmba indirimbo z'imana bavaga ku kiraro cya murongo berekeza kuri sitade ya inite ya uvira bari bambaye imyenda y'umukara igaragaza yuko bari mu kiriyo abandi nabo bari bikoreye amaboko mu gihe abandi nabo bari bafungishije iminwa yabo ukuboko k'ubumoso nk'ikimenyetso cyerekana ko bicwa amahanga acecetse aha kuri sitade ahari hateraniye abagore barenga ibihumbi bibiri binyuze mu ndirimbo ikinamico amagambo atandukanye bagaragaje agahinda batewe n'izi ntambara ziri mu ntara ya kivu ya ruguru zatewe na ma mirongo ibiri na gatatu ifatikanyije n'igihugu cy'u rwanda abigail bitondo ni umuturage uri mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu y'amavuko ari mu bahagarariye amashyirahamwe y'abagore muri buvira
kuri uyu munsi w'umugore dufashe ijambo mu rwego rwo kwamagana intambara ya makumyabiri na gatatu ishyigikiwe n'u rwanda ku bufatanye bw'imiryango mpuzamahanga hashize imyaka makumyabiri n'itanu amaraso ava abantu bafatwa ku ngufu bicwa amazu asenywa abandi bahungira mu nkambi mu buzima bubi bamwe mu bagore bari bitabiriye uyu muhango basanga uyu munsi utandukanye n'iyo bari basanzwe bizihiza kuko usanze igihugu cyabo kiri mu ntambara yatumye abarenga za miliyoni bavanwa mu byabo cecile nyota ni umuturage utuye muri uyu mujyi wa uvira wari witabiriye umunsi mpuzamahanga w'umugore ndasabe ndasaba igambo rimwe gusa imana idufashe indambara isira hariya mu noru kivu na bagenzi bacu bacyari ku mahoro iwabo natwe tuyicyare iwacu kwa mahoro hari ikibazo hariya mu noru kivu abibondo ibigabo abagore barafa nabi uyu munsi turasenga imana idufashe turonge mahoro aha kandi kuri stade ya unite yo muri uvira habereye n'umuhango wo gukusanya inkunga yo gufasha impunzi ziri mu ntara ya kivu ya ruguru nema mukongo yarahagarariye ishyirahamwe rya dinamike gisaro umunsi mukuru mwiza wa lewi marise wo kwibuka bagenzi bacu bahuye n'ibibazo muri kongo za noru kivu iruguru za opera kongo yose nzima yagize ibibazo uno munsi twaje kubibuka hari imfashanyo twatanze y'amafaranga hari abandi ku giti cy'umuntu twazanye ibitenge twatanze n'amafaranga umuntu yagiye atanga icyo afite twatanze n'amafu twatanze n'imyunyu twatanze twazanye n'amavuta twazanye ifu y'ibigori ibitenge n'amasabune gusa ubwo hizihizwa uyu munsi w'umugore bamwe mu bagore b'abasirikare bagaragaza yuko izi ntambara ziri mu burasirazuba bwa kongo aribo zigiraho ingaruka nini iyo bapfushije abagabo babo abagabo bacu bari guhangayika bagapfa tukasigara turi baveve umushahara ntitubone ugasanga bari kuduhangayisha abana nabo ugasanga nabo bari kwiga tukabona n'amafaranga yo kubasomesha ugasanga nabari guhangayika tukabona n'ibyo tubarisha ugasanga bari guhangayika jean d'arc cyakupewa wari uhagarariye umujyi wa uvira muri ibi birori yavuze yuko umukuru w'igihugu ari gukora ibishoboka byose mu kurangiza ibibazo by'intambara zibasiye uburasirazuba bwa kongo vedase ngabo ijwi rya amerika uvira ni hano dusoreje aya makuru ya nimugoroba ku ijwi ry'amerika mbashimira kuba mwaduteze amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani uyu munsi umukobwa agira inzara ntagira inzigo mugire umugoroba mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana